пункт 42 12 Анкара.
akkam jirtu
Loo amma bilbileen ture narratti jedhe.
hajii maamila keenya biyya kam deemuu barbaaddu
Eessa faatu jira?
Eh, biyya barbaaddan hundinuu ni jira Hmm.
Eh, biyya kam deemuu barbaaddan isin
Fakkeenya gara Kanaadaa faa.
hojii maamila keenya maaliin deemuu barbaaddu kanaadaa hojiidhaan immoo barumsaan immoo daawwannaadha Hojiidha.
hayyee jalqaba irratti hayyama hojii argachuu qabdu hojjechiisaa biyya kanaadaa ta'a hayyama hojii argachuu qabdu jechuudha
Eh, hayyama hojii karaa ittiin argattan ammoo eh, beeksisa isaanii isiniif kennaa na jalaa barreeffadhaatii hmm.
na jalaa barreeffattu beeksisa isin isinii kan isaan isinii kan nu jala galtanii itti kan hojii barbaaduu dandeessan Hmm.
eega hojii eh, achirra barbaaddanii eega hojii argattaniin booda fiizaadhaaf kan iyyattan jechuudha.
Eh, Eenyutti iyyanna isaaf?
Weebsaayitii isaan isiniif hin kennaa wajjin guutuu dandeenya yoo barbaachisaa ta'e Eh, weebsaayitiin sii kennu kana jala galtanii hmm.
weebsaayitii kana jala galtaniiti kan eh, fiizaadha em, hojii barbaaddan.
Hmm. Eh, Qalamaa fi weebsa- daftarri irratti yookiin bilbila keessatti riikardii godhaatiin na dhaggeeffadha.
Eh, natti.
Egaa bilbila keessa riikardii gootamu na dhaggeeffachaa jirtu maamila keenya.
Barreessaan jira. Barreessaan jira.
Jalqaba irratti Joob Baank Kanaadaa jettanii sarchi gootu.
Hmm, hmm.
Joob Baank Kanaadaa jettanii sarchi gootu.
Yoo- Jaa Ooba
Hmm.
Baank Hmm.
Kanaadaa.
Qubee xixiqqaa moo gurguddaa?
Xiqqaas ta'u guddaas ta'u rakkoo hin qabu.
Hmm.
Kana jettanii sarchi gootu.
Hmm.
Achiin eh, xiqqoo karaa mirgaa irratti
Hmm.
advanced kan jedhu isiniif dhufa.
Hmm, hmm.
advanced kan jedhu isinii dhufa.
Advanced.
Eeyyee
Hmm.
kan jedhu isiniif dhufa.
Hmm.
Isarratti tuqxu jechuudha egaa kan inni isin jedhe gaafa isa tuqxanii Hmm.
intended applicant kan jedhu isiniif dhufa Hmm, hmm.
intended applicant kan jedhu isinii dhufa
Intended.
applicant
Intended applicant. eh, eeyyee eh, filannoo laal ad- advanced kan jedhu san gaafa tuqxanii filannoolee Eh.
baay'ee isinii dhufa filannoo san gama jalaa deemtaniitti kan eh, gara jalaa gaafa deemtan intended applicant kan jedhu ni argattu eh, isa jala filannoo lama isinii kaa'ee jira hmm, filannoo lamaan keessa Canadian and International Candidate kan jedhu tuqxu jechuudha.
Canadian and, And International
hmm, candidate.
eeyyee hmm, kana tuqxu biratti immoo Employment Group jedhee jira ammas.
hmm, ki- fu- Fuuldura isaa moo.
Fuuldura isaa osoo hin ta'in isa bukkeedhaan.
Nyaante guruf.
Karaa isaatiin jira. Employment Group jala filannoolee baay'eetu jira. Filannoo san keessa ilaaltee Temporary Foreign Workers
Temporary
Foreign forest
Workers
worker. Eshi.
isa jala isa tuqxaa Hmm, gaafa tuqxu view isaa sii dhufa jechuudha.
hmm, gama gubbaatti ni argita ni mul'ata view ni jira gaafa isa tuqxu hmm, hojiileen baay'eetu achirratti jira weebsaayitii garaagaraa dhaabbata garaagaraatu achirratti gadhiisa hmm, kan si wajjin wal madaalu kan filatte laaltee Mm.
situ keessaa Mm.
filataa jechuudha isa hmm, fakkeenyaaf diraayivar yoo ta'e hmm, diraayivar jedhee dhufa diraayivar kan jedhu san gaafa tuqxanii hmm, i- imeeliin isaanitti achi jala jira wantoota isaan san rekkaramantii wantoota isaan barbaadan hundi achirratti si barraa'ee jira hmm.
yoo nama dokumentii barumsaa qabu ta'es rakkoon qabu kan dokumentiitis jira yookiin ogummaanis kan ogummaa qofaanis jira Fakkeenyaa ani baankiin hojjedha.
hayyee isaanis dokumentii qabaannaan eh, isas barbaaddee kan si wajjin wal madaalu barbaaduu dandeessu fakkeenyaan si kaase malee hojiin baay'eetu jira Hmm, ichiin how to apply jalatti si jedhee jira hmm, how to apply kan jedhu gaafa tuqxu imeeliin isaanii achirra jira jechuudha imeelii saniin contact gootaa Mm.
i- imeelii kan jalatti gara CV fi application leetar ergitaa jechuudha.
Mm.
CV fi application leetariin ati ergitu istaandardii Kanaadaatiin ta'uu qaba.
Okay, CV and application, okay. Mm.
Istaandardii Kanaadaatiin ta'uu qaba. Isa ergitee gaafa isa Isa eessaa arganna reen istaandardii biyyichaa?
Eh, yaa sarchillee godhu akka fakkeenyaatti sarchi gootanii argachuu dandeessu.
Mm.
Eh, Achiin kana ergituu fi yoo amma fakkeenyaaf guyyaan dhumaa Mm.
yoo gaafa kudha shanii ta'ee hanga guyyaa kudha shaniitti uumaa wanti tokkolleen si bira ga'uu ta'uu dhiisuu danda'a.
Mm.
Amma guyyaa sanitti eegdanii yoo kan fudhatamtan ta'e miseejiin isin ga'a.
Mm.
Miseejiin isin ga'a achiin dhaabbanni tokko tokko garuu baay'inaan piroosesa achii yoo isaan isin fudhatan eh, hunda isaaniitu sii xumura.
Mm.
Fiizaan namni isaaniitu siif ergaa.
Mm.
egaa hojiin si harka si bira ga'e egaa hojii argatteen appilaayi egaa gooteen booda yoo isaan accept si si godhan ta'e Mm.
maal godhu GC maal gootaa GCK akkaawuntii create godha Mm.
GCK akkaawunt create akkaawunt gaafettee search gootuun inni si dhufa Mm.
isarratti Mm.
eligibility eligible eh, to come to Canada jettee Mm.
gaafiilee si gaafatu Mm.
gaafiilee guutaa jechuudha.
Mm.
Gaaffii laansaan si- gaaffii eega guuteen booda reference koodii si ga- si ergu.
Mm.
reference koodii sana isarraa eessatti guuttaa GCK akkaawuntii reefuu bante sanarratti ilaala. Jalqabas GCK akkaawuntii kireet goota.
Mm.
Egaa akkaawunticha kireet goote booda r- koodii galchiisin jedha.
Mm.
Koodii sana akkasumatti dhiifattee sarchi baarii biraa irratti sarchi goota. Eligible to come to Canada jettee.
Mm.
Gaafiilee san gaafa guuttee booda koodii siif ergu. Koofii koodii ammasii ergan kana akkaawuntii reefuu kireet godhaa turte sanarratti bakka koodii sana achirratti guuttaa jechuudha.
Mm.
Achiin eh, garuu Adobe Acrobat irratti utuu guuttanii bareedaadha.
Mm.
Isaan si banuu danda'a jechuu barbaadeeti.
Mm.
Eh, GCK achirratti eegaa kana gu- guutteen booda Mm.
dokumentii qopheeffattaa jechuudha. Dokumentiin ati Mm.
qopheeffattu paaspoortii yoo nama kanaan dura hojii hojjetee biyya bata- biyya ka- alaa kanas beeku ta'ee eh, dokumentiin si barba- isallee worker experience isaa yoo qabaatte Mm.
galchuus ni dandeessa.
Mm.
Statement baankii illee Mm.
statement baankii yaa'u xiqqoo hojiidhaaf waan ta'uuf xabaqqa kan jedhutu qopheeffattee gaariidha. Kana hundas miti hojiidhaaf yoo ta'u yoon ammas eh, Itoophiyaa irraa qaama seeraa poolisii irraa jechuudha.
Mm.
Akka yakka hin hojjetin kan si qulqulleessu waraqaa qulqulloominaa tu qopheeffattee gaariidha. Dirqamamti garuu tu qopheeffattee baay'ee gaariidha.
Mm.
kana qopheeffattee eh, kitii achi kana qopheeffattaa qarshiin statement baankii danbii qopheeffattan jechuudha.
Mm.
Eh, Hanga kuma dhibba shanii fi sha- kuma dhibba lamaaf torbaatamii saddeeti hanga kuma dhibba shanii fi shantamii ja'a utuu ta'e gaariidha.
Okay, akkaawuntii koo irratti hangaleemu.
Eeyyee kan gale akkaawuntii keetirraa kan agarsiisu jechuudha.
Okay, Maaliif isaan karaa yoon lamaan hin qabaanneyyuu- yoon hin qabaanneyyuu namumarraa liqeeffateetti gashee Itti statementii gashitee fidee eeyyee eeyyee deebisuu hin danda'a jechuudha.
garuu akkam utuu ta'e gaariidha. Tiraanzaakshinii tu gote baastee tuma zimmattee tu galchu ta'e gaariidha.
Mm.
maaliif itti fayyadamaa akka jirtu agarsiisaa jirta waan ta'eef. Dabalataan isteetimenti baankii wanti ittiin fayyaduuf Mm.
namni kun yoo dhufe ba'aanuu irratti hin ta'u deebi'ee kara biyya isaatti ni deebi'a qabeenya ni qabaa jaanii waan yaadanii fi Mm.
lammata immoo kara biyya keetii akka deebitu agarsiisuudhaafis si fayyadaa jechuudha.
Mm.
Eega kana agarsiisteen eh, kan biraa immoo waraqaa poolisii irraa akkuma nammas hin jedhee qopheeffattaa jechuudha.
Mm.
eega kana gooteen booda fiizaadhaaf kafaltii raawwatta yoo mataa kan keetima ofii kan keetiif qofa deemu jiraate dhaabbanni tokko tokko akkuma sila siin jedhee isaaniitu fiizaa siif erga yoommoo isaan fiizaa siif hin ergin Mm.
ati immoo fiizaa foormii guuttaa Mm.
foormiin ati guutuulleen Mm.
IR IRCC jedhee Immigration Refugees and Citizenship of Canada dha.
Mm.
Weebsaayitii Kanaadaa jala galteeti ka. CA ta'uu gaafa waa sarchi gootu CA ta'uu laalladhu weebsaayitiin suni. Achirratti foormii si dhufaa jechuudha. IM IMM kudha lama sagaltamii shan foormiin fiizaa irratti guutu kana.
Mm.
Foormii kana guutaa eega foormii kana dhugguu foormii kana guutee fixuu kaffaltii raawwattaa jechuudha.
Hagamtaa kaffaltiin isaa immoo
Kaffaltiin isaa haala hojii ati hojjettuu fi haala turtii keetii irratti hundaa'aa waan ta'eef hangana siin jechuu xiqqoo natti ulfaata.
jechuun giddu galeessumaan iftoominumaan si gaafataara waan ta'eef giddu galeessaan amma fakkeenya namoota kana dura deeman beekuu dandeessaa waan tokko tokko beekuu dandeessaa amma maaliif yoo waan humna keenyaa olitti ta'u ta'e dadhabuudhumarra jechuu fi isumaaf
Eh, Giddu galeessaan garuu yoo akkam xiqqaate kuma kudhanii ol si gaafachuu danda'a. Maaliif iddoo kaffaltaa doolaarra doolaara sadiin dhaqqabu jechuudha.
ee laal eh, doolaara dhibba lamaa fi afurtama Hmm.
eh, giddu galeessaan achirraa ka'aa jechuudha. Doolaara dhibba lamaa fi afurtama immoo gara keenyaatti gaafa hin jijjiiru karaa kuma kudhanii akkana deema.
Eh, olaanaan isaa.
Eh, Olaanaan isaa siif laaluu al tokko na eegda.
Eh, Hayyee na eegi.